bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ishamira ni washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane n'ahazwe ikaze mwese nshuti bakunze mu biganiro tubafitiye kuri uno mwanya
ibarurwa rishasha ntiritume bugara imiryango yo kwakira impunzi z'abarundi kuko uno munsi ibibazo biri mu burundi birashobora gutuma uyu canke uriya afata ingingo yo guhunga akaza mu gihugu c'ubuganda uyu ni arsene arakaza arongoye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu c'ubuganda asaba ashimitse ko igikorwa co guharura impunzi zahungiye muri ico gihugu kiriko kirakorwa na leta ifatikanije n'ishirahamwe ryitaho impunzi ku isi rcr kitotuma ico gihugu cugara imiryango ku mpunzi nshasha z'abarundi ziriko ziza zikigana iyo nkuru co kimwe n'ibindi vyerekeye uruhara rw'amashengero mu bihe vy'amatora turarigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yateye umukono ku mugoroba wo kuri wa mbere ku itegeko ryongera guha amafaranga leta nyuma y'iminsi itatu ibikorwa vya leta vyari bimaze vyarahagaze bivanye no kutumvikana ku kibazo c'abimukira inyuma rero yaho inama nshingamateka yemereje iryo tegeko ku mutaga wo kuri wa mbere inama nkenguzamateka nawe yace yemeza iyo nteguro y'itegeko riha amafaranga leta mu vyo bumvikanye ni ukureka leta ikabandanya ihabwa amafaranga gushika mu kwezi kwa kabiri tariki ya munani bizigiye ko abashingamateka bazoba bashitse ku mwumvikano ku vyo badahurizako aho leta izoca ihabwa amafaranga y'igihe kirekire izokoresha mu mwaka wayo mushasha umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu onu antonio guterres yasabye kuno wa mbere abategetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gutanguza amatohoza ataho yegamiye nyuma yaho ku munsi w'imana abantu bashika batandatu bashika kuri batandatu bishwe bashwiragijwe n'abapolisi ba leta ivyo bitigiri vyemezwa n'ishamwe mpuzamakungu onu antonio guterres asaba ko abagize uru, abagize uruhara muri ubwo bwicanyi barengutswa imbere y'ubutungane ni mw'itangazo ryasohowe n'umuvugizi wiwe kuno wa mbere New York rishirwa ahabona n'umurwi wa ONU muri Congo MONUSCO Guterres asaba ashimitse abajeje umutekano gukorana ubwitonzi kandi bubahiriza ibibanza vyo gusengeramwo abantu bashika batandatu rero nkuko narinda bibabwiye nibo bishwe ku munsi wa mungi Kinshasa mu gihe bariko bashwiragizwa n'abajeje umutekano mu myigaragambyo yatumwe ko n'urunani rw'abahurikiye muri Eklezia Katolika abategetsi ba Congo bari babujijwe iyo myerekano umurwi w'abagenzura ishirwa mu ngiro ry'amasezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yo guhagarika intambara muri sudani y'umanuko busaba impande zose zirwa kubahiriza ivyo bemeranye haraheze ukwezi urwandiko rwasohowe kuno wa mbere n'umukuru w'uwo murwi festus mugaye asaba leta n'abayirwanya kugarukana umutekano mu gihugu aho indiyane za politike n'amoko zatumye imiliyoni zine z'abanyagihugu kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri ku bihumbi bibiri na cumi na gatatu bataha bakomoka radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri mwebwe mutwumva muri mu rwanda mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa internet ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi bacu kuva mu ndwi iheze leta ya uganda n'ishami rya onu ryitaho impunzi rcr baratanguje iharurwa ry'impunzi ziri muri ico gihugu muri izo mpunzi hari abarundi abanyarwanda abava muri sudani y'epfo n'ibindi bihugu bitari bike harimo nka pakistan impunzi z'abarundi ziri muri uganda zisaba ko ico gikorwa ico gikorwa kitoca gituma ab- igihugu c'ubuganda gihagarika kwakira impunzi z'abarundi ziriko ziza zikigana ibindi kuri ino nkuru numenyesha amakuru ijwi rya amerika i nairobi eloge wirikaneza yavuganye na bamwe mu mpunzi zahungiye aho muri uganda Ico gikorwa cyatanguye ku munsi wa gatatu itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibiro vy'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu bisanzwe biraba ibibazo vy'impunzi nivyo vyagitanguje intumbero y'iryo barura ni ukugira ngo ubuganda bumenye ibitigiri vy'impunzi buhaye indaro uko bingana ubu impunzi z'abarundi hari impungenge zifise zigasaba abategetsi b'ubuganda kuzitwararika arsene arakaza aserukira impunzi z'abarundi mu buganda yaganiriye n'ijwi rya amerika kuri telefone nk'abarundi murazi hariho ikindi gitandukanye dufatiye ku kungene ari twebwe twenyine mu mpunzi zose ziri aha mu buganda leta imaze kuza gusaba yuko twohunguka mu kwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umushikiranganji w'intwaro yo hagati pascal bandagiye yagina kivati aragenda gusigura yuko hari amahoro mu burundi abantu bohunguka ata kibazo naho badusigura ko ari igikorwa gisanzwe turasaba leta y'ubuganda nk'uko yama iri mu bihugu bitunganiriza impunzi yobandanya yakira impunzi z'abarundi ko nagomba ndakumenyeshe ubunyesero turavugana hariho umuryango uhejeje kuntelefona umbwira yuko ariho ugishika nobafasha kugira ngo baronke ibipapuro by'ubuhungiro byumvikana neza yuko iryo barugwa rishasha ntiritume bugara imiryango yo kwakira impunzi z'abarundi kuko uno munsi ibibazo biri mu burundi birashobora gutuma uyu canke uriya afata ingingo yo guhunga akaza mu gihugu c'ubuganda ariko rero n'abahahungiye hari bimwe mu vyo bari biteze gukorerwa batararonswa nk'uko bisigurwa na arakaza n'amashyirahamwe ari ngahanye biraboneka yuko nk'ikibazo c'abarundi hariho ubufasha tutaronka byo kwivuza ugasanga ibijanye n'amashuri nta muntu umwe aturaba basanga amashyirahamwe nta kintu ariko aradufasha twebwe tukavuga tuti nibadufashe abanyeshuri bashobore kwiga abantu bashobora kuba bafite imigambi babaterere babaho imitahe mito mito bashobore kubaho kuko murazi neza yuko naho umuntu aba yarahunze hariho amategeko ayategerezwa kuba amwubahiriza akaba n'ibyo bashobora kumufasha kuko murabona hari ibyo kwivuza kwivuza uno munsi hariho abantu banahohoterwa ugasanga ntibari kurakurikiranwa neza hari abandi bafite izindi ngorane z'indwara ubwo rero tukavuga tuti kaba akaryo keza yuko ikibazo cyacu bakitaho kandi bakadufasha ibyo dukeneye muri rusange imbere y'uko izo mfashanyo zemerwa impunzi z'abarundi ziri mu buganda zisaba gucungerwa umutekano kurusha muri kino gihe cy'ibarura muri ibihe by'ibyarugwa biraboneka neza yuko impunzi ziba zikeneye umutekano udasanzwe turasaba yuko abagiye kubibaruza umutekano ucungerwa cyane kuko murazi muri ibi bihe turimwo amakuru aratangwa ati abantu bariko barakoranira n'aha na hariya ugasanga bamwe bafite impungenge bati mbega nta bantu bo muri leta boza gukurikirana impunzi cyangwa ubwirane dusaba yuko rero umutekano wokubahirizwa gusumba uko byahora muri ibi bihe by'ibarurwa rindi ubutegetsi bwo mu uganda batunganije kuko muribuka ibyabaye kamanyora murazi ni tanzaniya ko bavuga bati impunzi ntibunguke twebwe ivyo ntibirashika ari naco gituma tuvuga tuti ntibigashike igihugu c'ubuganda kiri mu bihaye indaro impunzi nyinshi mu karere ka afurika yo hagati n'iyo mu buseruko nk'uko biri mu vyegeranyo vy'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi kw'isi hcr gicumbikiye impunzi ziva mu bihugu birenga umunani birimwo n'iziva ku mugabane wa aziya mu gihugu ca pakistan ico gisata ca onu citaho impunzi cemeza ko mu buganda hari impunzi zirenga umuriyoni n'ibihumbi amajana abiri abenshi muri bo bahunze intambara zo mu gihugu ca sudani y'epfo bakaba barenga ibihumbi amajana icenda na mirongo ine n'indwi mbere ikambi ya mbere nini ku isi nk'uko ibitigiri vya sel vyerekana iri muri ico gihugu ikaba yitwa bididi irimwo abantu barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu bose baturuka muri sudani y'epfo ikaba itumbereye mu karere ka yumbe mu buraruko bushira uburengero bw'ubuganda abarundi bariyo ubu bagera ku bihumbi mirongo ine n'indwi eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
hejuru y'amerika washington dc turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya nk'uko mubimenyereye iminsi yose nk'ano mango turabashikiriza ico indongozi z'amadini n'amasengero zigona ku bibazo bitandukanye biba bivugwa mu kibano mu gihugu c'u burundi uno munsi rero turagaruka ku ruhara rwabo mu vyerekeye ivya politike ni mu gihe igihugu c'u burundi kiriko gisa nka cegereza amatora atandukanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro muti none abanyedini na ndongozi zabo bavuga iki kuri ivyo bibazo bitandukanye Ah, bavuganye na mugenzi wacu Diane Ndonse mu kiganiro bagiranye i Bujumbura bavuze yuko nubwo hari uruhara rutari ruto bafise hariho akarimbi batarenga ariko nk'urwego rw'abepiskopi ba Eklezia Katolika muri ico gihugu ruremeza ko ikigo kwaco guhanura vyaryohera canke vyababaza abanyepolitike batarota babiheba reka duhe ijambo mugenzi wacu i Bujumbura Diane Ndonse aratangura atubwira abatumire bari kumwe patiri niciteretse lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu burundi turabahaye bwakeye bwakeye Ewe namwe bwe pasiteri seti nkeshimana murongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu burundi namwe bwe turabaramukije turabaramukije twari turindiriye kandi Sheikh Sadiki Kajandi arongoye idini ry'abayisilamu mu Burundi uno munsi tuza kuvugana ku bijanye n'uruhara amasengero n'amadini muha ibijanye na politike y'igihugu twibutse abariko baratwumviriza yuko bumviriza ijwi rya Amerika reka dutangure tubaza mwebwe pati mbega ibijanye na politike y'igihugu mwebwe birabega ibijanye na politike biratwega cane rwose kubera ko ekleziya mu butumwa ishikiriza ishikiriza urukiza rw'abantu bose kandi urukiza eh, rwuzuye nk'uko yezu yabitubwiye avuga ati naje kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye iyo niyo nyigisho na ekleziya katolika ishikiriza kugira ngo abantu baronke urwo rukiza rwuzuye ni ukuvuga urukiza rwo mu mpande zose kuko umuntu murabonagizwe eh, n'umutima akagirwa n'umubiri hanyuma rero eh, ekleziya mu gushikiriza iryo jambo ry'imana iraheza rero igashaka yuko rimurikira abo bajejwe gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronke umuco ukwiriye batunganirize neza abo bajejwe nico gituma rero politike ivyerekeye politike bituraba gose kandi ntidushobora kubica ku ruhande ntidushobora kubica ku ruhande kuko bigize ubuzima bw'abantu kuko abo bakristo dushikira ijambo ry'imana bari kandi mu, muri izo nzego za politike Eh, hanyuma ekleziya murabona eh, iri kwishikira ijambo ry'imana ikaryerekeza no kurwo ruhande rwa, rwa politike icigira iraheza igahanura igahanura igakebura kugira ngo abo bajejwe politike bi- bisunge by'ukuri baronderere by'ukuri ineza y'abanyagihugu bose ego reka duhe ijambo pasiteri seti nkeshimana nawe arongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero eh, ariko rutarashobora guhurikirwamo na bose pasiteri seti nkeshimana mwebwe namwe mufasha gute abanyagihugu uh, uh, ari bo bakirisu banyu kugira ngo bashobore kuba mu vya politike no mu bukirisu ego cyane biraturaba bikaba bituraba mu ntambuko zibiri ubwa mbere ni uko aba aba a bi eh, novuga ko basa n'abihebeye ibikorwa bya politike ko n'ibyo bakora ubuz- mu buzima bwabo bwa minsi yose n'abanyamashengero yacu turongoye ni ukuvuga n'abanyamashengero bituraba rero kuri urwo rwego ko inyigisho dutanga ari inyigisho zitegerezwa kubarongora mu gutunganya no gutunganiza neza igihugu na, na bene co Mm, n'abaciririmwo ni kuvuga yuko ijambo ry'imana mwigisha rifasha ari ari ryo mucishamo kugira ngo mwigishe ego Eh, ariko nk'ibyo i- igihugu kiba gisanzwe kiriko kirigisha navyo bigenda gute ikete pawulo yandikiye abaroma igice cya cumi na gatatu uhereye ku murongo wa mbere havuga ngo mwubaha abaganza kuko nta kuganza kutava ku mana hakongera ngo ukuriho kwazanywe n'imana byumvikana yuko ijambo ry'imana ari ryo rumuri rwa twese riduhamagarira kubaha abaganza iyo rero batanze intumbero twebwe nk'aba- nk'aba- nk'abanyamadini icyo duca dukora ni uko muri kwa kubaha duhamagarirwamwo na rya jambo ry'imana twigisha dutegerezwa kuba aba mbere kubaha Mm. reka tugaruke gatoyi eh, kuri patiri Lambert Citegetse neza na neza muri ibyo bijanye n'ubuzima bw'igihugu mu bya politike mubafasha gute inyigisho ngengamibano za ekleziya turabona neza aho ekleziya ibwirizwa gushimikira kugira ngo yunganire abajejwe kurongora abandi gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronderere by'ukuri ya neza y'umuntu uwo ari we wese kuko nko nabivuze intumbero ni imwe ni iyo kurondera urukiza rw'umuntu uwo ari we wese ubwo nabwo rero ruboneka mu gihe umuntu ashima- a- aravye impande ziwe zose kugira ngo ashobore gushika kurwo rukiza rwuzuye hanyuma Mm.
rero urabona yuko ekleziya yigisha urukundo ikigisha amahoro ikigisha umwumvikano ikigisha ikigongwe ku buryo bw'uko rero intererano ekleziya itanga muri ubwo buryo ari ukwibutsa ukwibutsa inkingi z'amahoro isi ikeneye inkingi z'amahoro igihugu gikeneye inkingi z'amahoro umuntu wese akeneye izo nazo ni ukuri ubutungane urukundo n'ikigongwe ego pasteur setting ishimana yaje kuvuga yuko eh, mu baroma yuko havugwa yuko mukwiye kugamburukira abaganza mbega mu kubagamburukira harimo gufatanya nk'ubuye bavuze bati eh, turiko twigisha kuri iki ubwo butumwa namwe mukabutwara gutyo mu bakirisi umurongoye iyo abaganza bafashe intumbero kandi izo ntumbero zama ari nziza muri ya ntumbero yo gutunganiriza abarundi bose sosiyete y'uburundi kwigira neza iyo rero hari ubutumwa bwa leta butanzwe nk'amatangazo twe turacishako akarorero harakunda kuza amatangazo y'ibikorwa imigambi va- ivyo Mm.
gucandaga imigambi leta ibifitiye ikeneye gushikana ku banyagihugu ha- bo hasi amanama amanama ikeneye kugisha.
ni gake batubwira amanama bakunda kutubwira ibikorwa imigambi ibyo bi- bakeneye gutangaza kugira ngo ushikire abanyagihugu ku rwego rwo hasi ikindi dukorana na cyane muri uku gufashanya n'ubutegetsi ni uko dutumirwa mu manama kenshi mu nteguro z'ibikorwa n'imigambi ya leta nk'akarorero ibintu bita ama ssrp ego nko muri kino gihe eh, hariko harigishwa ibijyanye no kwemeza cyangwa guhakana iyinyanyigwa ry'ibwirizwa shingiro nko muri ibyo bikorwa mu- nk'intererano mu- mugireyo bari nk'iyi nibaze ko ikibazo kandi n'ubu arije mu gitumbereje ko kuri mwese ego muri iki gihe rero turi mu bihe eh, vy'ihinyanyigwa ry'ibwirizwa shingiro ego ndabaye Intererano.
akarorero hari nk'isengero riheruka kuvugwa eh, yo mu ntara ya rumonge hari inyigisho yatanze ku bijyanye ni- n'ihinyanyigwa nyene ry'ibwirizwa shingiro ngo yoba yarigishije gutora ego cyangwa gutora oya ariko ya- yarigishije nayo yarafashije leta i- ibikorwa yari irimo bamwe bakavuga ati iryo sengero ryoba ryakoze nabi abandi bati ryoba ryakoze neza kuri mwebwe mubivuga ku iki E, jewe ico nagomba mvuge icambere coco nuko nimba hari umurongozi w'ishengero kanaka yavyigishije uko avyumva ubwo n'uburenganzira bwiwe ariko ntaheza ngo aca aserukira amadini yose jewe numva iyo mumbaza muti nka wewe ubivuga gute Mm.
jewe novuga nti murazotora ikiri ku mutima aho ni ntoba mpagaze hagati na hagati mwebwe namwe mwavuze ko mwigisha hari ibyo mwaba mwemerewe n'ibyo mutemerewe mu bijyanye n'intererano yanyu mu bya politiki hari aho mugarukiriza murafise akarimbi Eh, birumvikana yuko ekleziya mu nyigisho zayo uze aho ivoma inyigisho ishikiriza hanyuma igikuru yo itanga umuco itanga umuco ikigisha eh, igashikiriza urwo rukiza eh, rw'imana abantu bose hama kandi ndetse hariho n'ikindi n'ikindi nagomba kwibutsa ekleziya kandi mu nyigisho zayo iraheza ika- igashikiriza igashikiriza ikigisha n'ibyerekeye demokarasi muri cya gitabo nababwira dufise mu bitabo bindi ni ukuvuga ki- kiraba inyigisho ngengamibano barigisha abakristu ibibwirizwa kuranga demokarasi hanyuma ibyo nabyo biri mu byo tuza tuributsa abakristu kugira ngo bamenye ibyo boza barafatira kugira ngo batunganye neza igihugu cyabo ubu hariho eh, ibyo nabyo bikuru bikuru ni ukubahiriza umuntu wese mu gateka kiwe hanyuma ukudakumira n'umuntu n'umwe mu itunganyo ry'in- ry'intwaro no guteza imbere igihugu hariho ukumenya yuko twese mu gihugu dufise uburenganzira bungana ntawo kwitwaza ngo ari hejuru y'abandi cyangwa kitwaza igikenye hanyuma hariho ukumenya yuko bose bafise uburenganzira bwo guharanira ubutegetsi hanyuma kandi hakaba umwidegembyo umwidegembyo ukwiye kuri bose hanyuma ukubahiriza ibyo twese dusangiye bimwe twita itunga rusange ibyo ni bimwe bimwe mu byo tubwirizwa gushyikiriza abakirisitu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
twibutse abatwumviriza yuko twari turindiriye n'iciyumviro indongozi z'idini rya isilamu baza guterera ariko umutumire sadiki kajandi eh, ari nawe arongoye iryo dini ntarashobora gushika turabandanya ariko ikiganiro patiri citegetse lambert mu bijyanye n'intererano yanyu mu bya politiki hariho aho mugarukiriza murafise akarimbi hanyuma rero wari ubajije uti none murafise aho mugeza turafise aho tugeza nyene kuko eh, amategeko ya ekereziya ntarekurira dufate eh, yuko abasaseredoti bagira politike baja mu nzego za politike ivyo ntibirekuwe amategeko ya ekereziya arabibuza hanyuma iyo bishitse rero iyo bishitse rero akagiraho ekereziya i- isabwa kuja mu rwego runa ruriya mu za politike ni ukubera ibi bigize ku buryo budasanzwe ibi bigize ku buryo budasanzwe kuko ntibiri muri kamere yayo canke ntibiri mu, mu, mu ndinganizo yabyo yego nk'akarorero nk'igihe eh, ishobora guhamagarirwa kuja muri izo nzego ni nka ryari nk'akarorero ni hagiye bashobora gusaba yuko ngo abapatiri baja gufasha mu byerekeye urwego rujejwe gutegura amatora Eh, kuko urwo rwego ni urwa politike canke eh, hajya mm, basavye yuko hagira abapatiri bogenda mu mu mu mugwi mu mugwi ujejwe gutegura ibiganiro by'abarundi eh, canke igihe haba rwego rujejwe amatongo naho nyene barasabye yuko Ego.
Eh, ivyo vyose murabona izo ni inzego za politike ivyo rero kugira bishike nuko leta canke urwo rwego ruba rukeneye saseredoti rubwiza kuba rwabisavye icese ekleziya hanyuma ekleziya nayo ikabona yuko bibereye hanyuma rero igaheza ikishura igatanga inyishu hanyuma rero naho nyene iyo ba- bamaze ku- kwemera baraheza rero bagaca bagiriranira amasezerano kugira ngo uyo mupatiri yarungitswe mu kurangura ico gikorwa leta yamusavye akirangure hisunzwe akaranga kiwe kugira ngo ntahava akora ibitandukanye n'ibanga ryiwe ry'ubusaseredoti mu gihe babona rero yariko arabikora rero uyu musaseredoti akabona yuko ibyo bamukoresha biteye kubiri cyangwa bituma eh, rya banga ryiwe eh, ritosekara ndiye araheza rero yisunze ayo masezerano baba baragiranye akamenyesha yuko by'ukuri Agatanga imihoho.
atabishoboye adashoboye kubandanya agashobora n'utanga imihoho nicyo gituma rero hariho rero aho tugeze ikindi naco muri ekereziya gatolika no kumenya yuko mu gutanga n'izo nyigisho ntaho ishobora gusubirira na rimwe abajejwe gufata ingingo z'igihugu kumbure ni naho umuntu ashobora kuvuga ati ekereziya iri naho igeza mugabo niho hari ububasha bwayo yo irahanura igasemerera bayumva batayumva mugabo yo iba yatanze intererano mugabo nta na rimwe naho batoyumva nta na rimwe izorota isubirira bamwe bajejwe kuyobora igihugu canke izindi nzego z'igihugu yego aho rero niho twebwe tugeza ego mbega nyine eh, mwariko muravuga ku bijyanye n'inzego zimwe zimwe mushobora gukenerwa kujamwo muri kino gihe eh, hariko hara- harategurwa amatora ekereziya katolika ntiyagiye muri uwo mugwi ujeje gutunganya eh, amatora mbega nyine mwabonye nabyo bitabereye oyaye na- Canke- nababwiye yuko kugira ngo kereziya ije mu izo nzego yuko iba yabisabwe icese hanyuma igaheza nayo igatanga inyishu umukuru w'inama y'abepiskopi katolika y'u burundi yarandikiye seni nk'uko mwabyumvise ndetse no mu makuru aramenyesha yuko icyo gihe eh, basabye bari basabye yuko hogenda abapatiri babonye ba- cari igihe twari tukiri mu, mu, mu gihe c'ubushikiro abapatiri Mm.
bariko biteguri bategura abakristo muri noheli aho rero nta mupatiri n'umwe aba ari hafi hanyuma kubera ko iki kiringo turimwo cyo kwitegurira nyene kwemeza cyangwa guhakana ibyirizwa shingiro kizobandanya urabona ko bazobitora mu kwezi kwa gatanu hanyuma igihe twimirije tuzoba twinjiye mwi- mwikarema ibyo n'ibiringo byeranda bihambaye ata musaseredoti n'umwe ushobora kubona kuko bose baba baba bakwiragiye mu butumwa bwabo bw'abakristo hanyuma rero ibyo nibyo bya- byashikirijwe eh, kugira berekane yuko by'ukuri ntabyo bashoboye ariko kandi icyo womenya icyo icyo tubwirizwa kumenyesha nk'uko nabivuze ni uko ukuja muri politike bapatiri mu gusabwa kuja mu izo nzego biba mu ku buryo budasanzwe kuko ntibabwirizwa kujamwo kuko ntibisanzwe biri mu mabanga yabo kuko wabyumvise nababwiye yuko hariho itegeko rya ekereziya ndetse n'itegeko ry'amajana abiri na mirongo inani na gatanu mu mategeko mu gitabo cy'amategeko ya ekereziya rirabuza yuko abapatiri baja mu nzego za politiki iyo rero birinze bishika ni ukubera yuko igihugu kiba cabonye yeko yuko ari ngombwa hanyuma na ekereziya nyene igaheza ika- ika- Ikabona ko ika- ari ikabona ngombwa.
yuko ari ngombwa bashobora ku- kujamwo Ego.
nayo ahandi hoho ni irinze bi- barinze bajayo ni ku buryo budasanzwe
ego mwese mwavuze yuko nimba nagerageje gutahura neza yuko politiki mwese muyiha ikibanza eh, eh, ariko hariho aho mugarukiriza mbega intambamyi muhura nazo kugira ngo ntumushobore gu- ha- nimba hari aho mwifuza gushika mudashobora gushika hari intambamyi muba muhura nazo nagomba mvuge yuko intambamyi burya ziva ku muntu umuntu wita iciwe niwe atahura ati aha aha hari intambamyi ngomba mvuge nk'akarorero mu gihe nk'umukozi w'imana yokumva ko eh, ashaka kuba umunyapolitike cyangwa kubigaragaza maze aka yakwita agatima mpembero agasanga kuja kubigaragaza bihava bitosekaza ca gikorwa ciwe numva iyo ari intambamyi kumbure wa muntu siniko nivuga kumbure wa muntu yobaye muri politike yogiye Mm.
mu bikorwa bya politike nawe akabikora ku mugaragaro mbere washaka burya politike natwe iraturaba iyo politike ibaye nziza tubaho neza iyo ibaye mbi tubaho nabi ukaba wumva uti nari gufasha ku mugaragaro ibintu bikagenda neza kandi ukaba ufise na ca kintu kikubwira kitiyamara wewe wibuke ko hariho imbibi hari akarimbi washingiwe utarenga hari aho utashika hari aho udashika iyo ni intambamyi ikomeye ituma udatanga intererano wipfuza ko wari gutanga Mm.
kubera imipaka ushingiwe n'amabanga ujejwe ego Iyo ni kumbure ku bw'umwanya ngira ngo two bigaruka ko hanyuma eh, hamwe n'umutumire twari twiteze uno munsi atashoboye gushika arongoye idini rya isilamu sadiki kajandi nawe nyine ngira ngo azoba ya- ahari reka tubashimire patiri citegetse rambert umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu burundi turakengurukiye ko mwitavye ikiganiro ndabakengurukiye namwe eh, no ku nyishu mwadufashije gushikiriza abariko baratwumviriza ego namwe bwe pasteur seth nkeshimana murongo urwego rujejwe gutunganya eh, no gutunganiriza amadini n'amashengero mu burundi eh, musanzwe murongoye n'isengero kote international ego turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro ego natwe turabakengurukiye mwakoze kudutumira no hanyuma mwadutera iteka tuzobitaba twibutse abatwumviriza ko mwari kumumviriza ijwi rya amerika aho twari ko turavuga ku bijyanye n'uruhara amadini n'amasengero aha ubuzima bwa politike y'igihugu diane ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye harakoze mugenzi wacu diane ndonse mu gice cya kabiri muzoshobora gukurikirana ku munsi wa kabiri uza mukazoshobora kumva ico abo batumire bose bari kumwe na diane ndonse bagona ku vyerekeye ibiriko birabera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho amashirahamwe atandukanye ya- y'abakatolika bahagurutse kugira ngo babiyamirize kuguma ku butegetsi kwa perezida joseph kabila muti none izo ndongozi zibigona kwiki murazoba hagufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo mushobore kuvyumviriza bazokongera kandi banoganze ico kibazo c'ingene babona politike y'i burundi nk'abari mu mashengero atandukanye mwakoze nshuti bakunzi mwariko muratwumviriza yakoze innocent kimenyi ari muhinga bw'ivyuma na ingenieur linus diane nahazwe nanje tuzosubire ejo nk'aho twatanguriye mururanirwe mu banyu no mu vyanyu